ubu ijwi ry'amerika rikomeje ibiganiro byaryo bya mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ni igihe uyoboye ibiganiro uyu munsi ni ku cyumweru muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezweho n'urubyiruko rwo mu rwanda rureba ejo hazaza naho guhera saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru ejo ku munsi wa gatandatu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana ku ndwara ya sida uburundi bwifatanyije n'amahanga kuwizihiza mugenzi wacu hemonzimana yari ahari adutegurira iyi nkuru uyu munsi mukuru mpuzamakungu wahimbarijwe muri zone buyenzi komine mukaza mu gisagara ca bujumbura kuko ico gisagara arico kiza ku isonga mu gihugu ku bantu bagendana umugera wa sida umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza yararongoye ivyo birori yashimikiye ku banyedini ya isilamu aho yemeza ko aribo baza ubwa mbere mu yandi madini kuko nk'uko iki cigwa cakozwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cemeza ko abayisilamu bane kw'ijana muri iryo dini bagendana umugera wa sida denise nkuru nziza asaba abarongoye idini rya isilamu guhimiriza kwipimisha imbere y'uko baka izabo naho yemeza ko bizogorana kuko abagabo b'abayisilamu barongora abakenyezi benshi baba bimenyereye kwipimisha muzobasaba impapuro wipimisha ibyo bagiye kubaka byorohe ariko nanjye ngeze aho nagize akabazo ko hari abasohoka batababwiye ari nk'umugore wa kane wa gatanu arasohoka muza mwumva ngo ni umugore wa kanaka ntimunabimenye abo mumenya ni ba bandi kumbure baca muri leta kugira ngo babigaragaze muri leta nibo musaba izo mpapuro hariho n'abandi baca ku ruhande nicyo gituma guhimiriza kugira ngo umuntu wese agire uwo mutima wo kwipimisha birakenewe cyane abaserukira idini rya isilamu mu ntara zose z'igihugu bakaba bari bitaba ivyo birori aho bahawe inyigisho kugira bakore ibishoboka mu gufasha ko ibitigiri vy'abayisilamu bagendana umugera wa sida bigabanuka shehe sadiki kajandi abdala arongoye abayisilamu mu burundi akavuga ko hafashwe ingingo ko abashaka kubakana bazobanza kwerekana ko bipimishije kandi bakomeye akemeza n'uko bagiye gukomeza inyigisho uko dusenze gatanu ku munsi niko twigisha kiba abayisilamu ntibinjiye mu bintu by'ubusambanyi ntibashurashure eka e, bagerageze kurinda imibiri yabo kugira ngo bagire amagara meza kuko e, udafise amagara nta kazi na kamwe woshobora twaramaze no gutangaza yuko ata muntu azoja kubakana n'uwundi w'umwisilamu batabanje kujya gupimwa yuko bafite amagara meza ameze neza ku kibazo cy'uko kurongora abakenyezi benshi mu idini rya isilamu byongereza abandura umugera wa sida kajanda arabihakana akemeza ko kubwira umuyisilamu aharike abanza guhanurwa kandi ko guhagarika atari itegeko ariko ari uruhusha bikorwa n'ukwija ibisabwa uwundi mugwi wari waserukiwe ni urwaruka rugendana umugera wa sida fabien ndikuriyo yaruserukiye yemeje ko uyo mugwi w'abagendana umugera wa sida wugarijwe n'ibibazo mu gihe ibipimo byagabanutse bikomeye bigatuma umurwayi atamenya aho urugero rw'umugera afise rugeze nk'akarore ibipimo vya shashe virale ntibiriho mu burundi bwose hariho nk'urwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ivyo bipimo barabe yuko imiti bariko barafata ikora neza ikindi naco n'ibindi bipimo vyagirirwa abagendana umugera wa sida uno musi vyagabanutse cane mbere bimwe bitanakorwa kiretse shaje virale nayo nyene igakorwa inyuma y'umwaka uca wumva yuko iyo n'ingorane nk'ubu hariho uwugendana umugera wa sida afise ingorane ya anemi ntazogirisha igipimo ca glisemi kubera yuko ivyo bipimo ntibiriko birakorerwa kiretse mu gihe umuntu ari ku muti kanaka nka trivada niho ashobora kugirirwa ico gipimo ca glisemi ugabo nk'umuntu ari ku murongo wa kabiri ni ukuvuga nta gipimo na kimwe azogira nk'uko uyu yaserukiye urwaruka yabimenyesheje icyatumye ibipimo bigabanuka ni kena ry'uburyo kuko abafasha muri ico gisata bagabanije imfashanyo eka no kudakoresha amafaranga ico gisata kiba cahawe bituma abayatanga bayagabanya icigwa cakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi cerekanye ko abandura umugera wa sida mu gihugu c'uburundi bagabanutse bava kuri rimwe n'ibice bine kw'ijana mu mwaka wa bibiri na cumi baja ku busa n'ibice icenda kw'ijana mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi n'aho abajejwe amagara y'abantu bemeza ko urugamba rukiriho kuko hari imigwi y'abantu imwe imwe ibiharuro vy'abandura bikiri hejuru ibujumbura remonze imana ijwi ry'amerika tunyarukiye noneho muri kongo muri iki gihe igihugu cyitegura amatora umuryango utagengwa na leta uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru jedi uramagana ifungwa rya radiyo iriba fm ikorera i bukavu ubuyobozi bw'iyi radiyo yigenga buvuga ko butamenyeshejwe impamvu yahagaritswe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana arakomeza abagezaho iyi nkuru mu itangazo rigenewe abanyamakuru umuryango uharanira iterambere n'ubwisanzure by'itangazamakuru jedi mu magambo ahinnye uranenga bikomeye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa bukavu cyo gufunga nta nteguza radiyo iriba fm imwe mu maradiyo yigenga akorera mu mujyi wa bukavu muri kivu y'amajyepfo ni radiyo bivuga ko ibogamiye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi muri congo kuko ariyo umunyamakuru uri mu biyamamariza kuba depite ku rwego rw'igihugu uyu munyamakuru ni bwana dona musema winjiye mu ishyaka unc ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka jedi ivuga ko ifite amakuru y'uko umupolisi mukuru mu rwego rw'ubugenzacyaha aherekejwe n'abandi bapolisi bafite imbunda bagiye ku cyicaro cya radiyo iriba fm bagahatira abanyamakuru bahasanze guhita bahagarika ibiganiro nyuma abo bapolisi bagahita bashyira ingufuri ku miryango yayo akimara kumenya ko radiyo yafunzwe umuyobozi mukuru w'iradiyo purice kabukaraba yahise ajya ku cyicaro cy'urukiko kubaza impamvu nyazo zatumye radiyo ayoboye ifungwa mu itangazo ryayo jedi ivuga ko bukaraba yibwiye ko umucamanza yamutsembeye akananga kumubwira niba hari uwaje kurega iyo radiyo ayoboye cyangwa indi mpamvu iyo ari yo yose yatumye ifungwa ati icyo yatubwiye gusa ni uko yashyize mu bikorwa ibyo yasabwe n'abamukuriye jedi iramagana yivuye inyuma icecekeshwa ry'imwe mu maradiyo akurikiranwa n'abantu benshi mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza birimbanije jedi isanga ari uguhonyanga ubwisanzure bw'itangazamakuru n'uburenganzira bwo guhabwa amakuru igasaba inama nkuru y'itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho gukurikirana iki kirego mu maguru mashya kugira ngo iyi radiyo ihite ifungurwa iriba fm ni radiyo y'abaturage yayoboye igihe kinini na dona musema kuri ubu hatanira umwanya mu nteko ishinga amategeko ku itike y'ishyaka unc rya vitali kamere ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu dona musema yajyanye ikirego mu rukiko rukuru rwa bukavu arega vianney shamamba wari umujyanama wa guverineri w'intara ya kivu y'amajyepfo ushinzwe iby'ubutasi kubera kumutera ubwoba ko azamwica ni nyuma y'uko yari yatambukije kuri radiyo ikiganiro yagiranye na vitali kamere wari umaze kwitandukanya na perezida kabila mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu urukiko rwahamije vianney shamamba icyaha cyo kuvogera urugo rwa dona musema wayoboraga radiyo iriba maze rumuhanisha igifungo cy'iminsi umunani n'ihazabu y'ibihumbi bibiri magana atanu by'amadolari y'amerika nk'impozamarira ku wateye ubwoba dona musema yagiye yumvikana kenshi aninga imikorere ya guverinoma mu ngeri zitandukanye nko mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka mu kiganiro na radiyo okapi yumvikanye anenga isubikwa ry'inteko rusange isanzwe y'inteko ishinga amategeko yavugaga ko inteko atari ikigo umuntu yiyoborera uko ashatse icyo gihe yanakomoje ku birebana n'aya matora ateganyijwe ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka ati igisubizo ni uko dukeneye ko amatora yaba mu gihe giteganyijwe hatangijwe ibikorwa biyategura nibyo ariko biragenda gake ariko turizera ko azaba turanahamagarira abanyepolitike baba bari ku butegetsi n'ababurwanya gutanga ihumure muri aya matora turasaba kandi sena na guverinoma kugaragaza cyane ubushake bwa politiki politiki mu itegurwa ry'aya matora ku gihe kugira ngo azabe mu mucyo no mu bwisanzure ku buryo atazakurikirwa n'ibibazo byo kwanga ibyayavuyemo kandi nyuma ya tariki makumyabiri n'eshatu kuboza uyu mwaka abaturage bagakomeza kubaho mu mahoro no mu bwuzuzanye dona musema akimara kwiyunga n'ishyaka unc rya vitali kamere yahise asezera ku buyobozi bwa radiyo iriba fm ifungwa ry'iyi radiyo rije nyuma y'uko mu minsi mike ishize inama nkuru y'abepiskopi gatulika bahamagariye ubutegetsi bwa kinshasa gutanga ubwisanzure ku itangazamakuru n'abanyamakuru muri ibi bihe by'amatora yanakomeje gusaba ko abiyamamaza bahabwa urubuga rungana mu bitangazamakuru kandi iyi nama y'abepiskopi gatulika inashishikariza abaturage kuzahitamo abayobozi bazabagirira akamaro claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika turabashimiye rero bagenzi bacu batugejeho aya makuru ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ejo
turabasuhuje inshuti bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika by'umwihariko mwe bakunzi b'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ugamije kubaka amahoro arambye mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ubinyujije mu itangazamakuru ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm mu mwanya nk'uyu nguyu njye mwumva kuri mikoro ndi nicole gira neza hamwe na mugenzi wanjye jean yeme muhabanayo jean eme nguhaye ikaze mu kiganiro murakoze cyane nikore iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje naho mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mbahaye ikaze mu kiganiro bakunzi bacu guverinoma y'u rwanda yashyize gahunda yo kuboneza urubyaro no kwirinda sida ibicishije mu buryo bwinshi butandukanye burimo n'ikoreshwa ry'agakingirizo ariko iyi gahunda isaba ubufatanye bw'inzego zose harimo imiryango itegamiye kuri leta abanyamadini kugira ngo irusheho gushyirwa mu bikorwa by'umwihariko jaime rero abanyamadini nka bamwe mu bantu bahura n'abanyarwanda benshi haba mu nsengero muri kiliziya no mu misigiti ubutumwa batanga ku bayoboke babo babwakira vuba kuko bizera ko batumwa n'imana uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'abanyamadini mu kwigisha ikoreshwa ry'agakingirizo turaza kurebera hamwe icyo abanyamadini babivugaho ndetse n'icyo abaturage batekereza baramutse bagiye mu rusengero pasiteri cyangwa padiri yateguye inyigisho ku ikoreshwa ry'agakingirizo reka tugitangira iki kiganiro cyacu rero dukurikire ikiganiro ku rusengero aho mugenzi wacu felix uriho yagiranye na bamwe mu baturage bo mu karere ka nyarugenge ubwo bari bavuye gusenga nuko bamubwira uko bakiriye inyigisho pasiteri yabahaye buri ku cyumweru mu gitondo abanyamadini mu myemerere itandukanye bazindukira mu nsengero bitwaje za bibiliya usibye mu isoko ry'ubucuruzi no mu bibuga by'imikino ndetse no mu nzu z'ibitaramo uwavuga ko mu rusengero ari hamwe mu hantu hahurira abantu benshi batandukanye mu gikorwa kimwe kugira ngo ntawamutera ibuye mu rusengero ni ahantu hera ni ahantu hamfasha kumva mbohotse muri njyewe ni ibonaniro ryacu n'imana niyo nzira iduhuza n'imana
isambiri za mu gitondo aha muri kutwumvira ni muri rumwe mu nsengero mbere yo kubwirizwa ubu mpagaze mu muryango aho nitegeye buri kimwe kiri kubera mu rusengero harisanzuye kandi harateguye nko mu nzu y'imana abantu barenga magana atandatu barimo abagore abagabo n'abana bicaye bareba kuri aritari gusa ndabona umubare munini wiganje ari urubyiruko mu gihe imwe muri korari ziba muri uru rusengero ariyo iri kuririmba abandi bikiriza ushobora kumva baririmba batyo ukagira ngo ni igitaramo nyamara baje guterana bafite impamvu yabateye kwigomwa indi mirimo bakagombye kuba bari gukora ubu nitwa se marilene gusenga biramfasha cyane mu buzima bwanjye bwa buri munsi kuko nta kintu nabasha gukora ntasinzi bimfasha kubana n'abantu neza bimfasha mbese kumva urukundo rw'imana ibi marilene avuga abihuza na urayeneza boniface umudiyakoni muri iri torero buri muntu aba agomba gufata akanya ka- akaba hamwe n'imana kuko birafasha mu buzima nkabasha kwihana ibyaha nakoze ndetse nkabasha no kumenya uko nikosora mu buzima mu nyigisho zatanzwe uyu munsi zagarukaga cyane ku rukundo mu kubana n'abandi kuko burya ngo mu mana niyo nkomoko marilene na boniface batanye isomo ry'umunsi kandi bazabyaza umusaruro muri njye ntashye numva anezerewe ko umuntu agomba gukunda bagenzi be n'uwaba yaguhemukiye wese ukamubabarira hari ukuntu umuntu mugirana ibibazo icyo gihe uramubabarira ibibazo mwagiranye ukabitura uwiteka urwo rukundo yuzuye uyu munsi urumva ruzagufasha nimbasha kubabarira bagenzi banjye bangiriye nabi ndetse nkanabakunda bizamfasha mu buzima kubaho mbohotse ndetse bizanamfashe kuba najya mu ijuru
jean felix uriho bw'ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika i kigali nshuti bakunzi bacu ngira ngo murabyumva ko ubutumwa butangwa mu nsengero bwumvikana kandi bugahindura imbaga y'abantu ijya gusenga icyo wakibaza kwigisha ikoreshwa ry'agakingirizo mu nsengero ntacyo byafasha umubare munini w'urubyiruko ujya gusenga kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no gutwara inda zitateganyijwe nikore reka ibisubizo tubaherera abakunzi bacu ahubwo nyemerera tunyarukire mu karere ka gasabo turahasanga ikirere turahasanga mugenzi wacu dorani ndahomba aho yaganiriye n'abaturage baho ababaza atese mugiye nko mu rusengero mu kiliziya cyangwa mu musigiti mugasanga inyigisho y'uwo munsi iravuga ku gakingirizo mwabyakira muti Njye numva nta kintu bitwaye kuba yajya imbere kuko pasiteri ni umuntu wumvwa n'abantu benshi kuba yajya imbere bakavuga ati "Ru- rubyiruko kugira ngo mu kugira mwirinde indwara mwirinde n'inda mwirinde ibibazo bihu- i- idini rihura naryo cyangwa itorero njye numva nta kibazo ta inyigisho z'agakingirizo mu rusengero numva atari ngombwa kuko bitari mu nshingano z'abayobora amadini cyangwa se amatorero nta kibazo byari byiza kwa padiri muri kiliziya haba harimo abantu benshi b'ingeri zitandukanye rwose byaba ari byiza nta kibazo aho dusengera ntabwo babitwigisha abashumba b'amatorero n'amadini icyo nabasaba ni uko bajya mbere yo kwigisha iby'imana bajya batubwa no kugira ngo twirinde tumenye iby'ubuzima bwacu uburyo twabugendaho bitewe no kwizera kwanjye n'uko mbitekereza mba numva baba abapasiteri cyangwa se cyangwa abapadiri badushishikariza kwifata kuruta uko bashishikariza urubyiruko cyangwa se abandi bantu gukoresha agakingirizo ahubwo tukirinda ibyo bibaho barabivuga turabyiga nta kibazo pasiteri ajya abikora akabyigisha cyane akavuga ati abantu mwihane murabona icyago cyaje cy'ubu ngubu mugomba kwihangana mukifata mukagenda mukingiriza inyigisho zo kwifata zo ni ngombwa nk'umuntu w'umukirisitu akifata akabwira abantu ati ubusambanyi ni bubi ntimukajye mu busambanyi buvamo indwara buvamo ibibi byinshi guterana inda mu gihe kidakwiriye mugenzi wacu isingizwe marie kerere yegeranye ikiganiro na pasiteri uhagarariye ihuriro ry'amadini n'amatorero mu ntara y'amajyaruguru amubwira icyo atekereza ku myigishirize y'agakingirizo reka tumwumve mu by'ukuri ntabwo abapasiteri bashishikarira kwigisha agakingirizo kuko igishishikaje abapasiteri ni uko bigisha abantu kwifata bakirinda ubusambanyi ubu ngubu mwahinduye amazina cyangwa se abantu bagiye bahindura amazina ngo ni uguhuza ibitsina ariko bibiri bivuga neza ivuga ko ari ubusambanyi abantu bari bakwiriye gushishikariza abantu kwirinda ubusambanyi cyangwa se icyo twita kwifata rero bariya mubona bavuga ngo agakingirizo niko abantu bari bakwiriye gushishikarira kwigisha agakingirizo ngira ngo kari gakwiriye kuza ku mwanya wa nyuma ariko umwanya w'imbere ni uko bigisha abayoboke n'abantu bemera imana kwirinda ubusambanyi ni nacyo bibiriya ivuga bajya bavuga bati roho nzima itura mu mubiri muzima ese niba mutemera agakingirizo mwumva nta nkurikizi z'uko abakristo banyu bagiye kumungwa n'izo ndwara z'ibyorezo zitandukanye
hari abazitanga hari imiryango izitanga kandi ikorana n'amadini n'amatorero nk'umuryango witwa world relief uwo nguwo ni umurimo wawo irabikora icyo navuze ni uko agakingirizo katabasha kugaragara mu ijambo ry'imana kandi hariya tuba duhagaze twigisha mu nsengero tuba twagiye kwigisha ijambo ry'imana kuko twigishije ibitanditswe muri bibiliya tuba twatandukiriye rero niyo mpamvu twigisha ko abantu birinda bakifata bakirinda icyaha cy'ubusambanyi iriya miryango yindi ishingiye cyangwa se ifatanya n'amadini nayo iradufasha ntabwo tuyanga kandi dukorana nayo kandi n'abo bigisha ni abayoboke b'amatorero n'iyindi miryango nka za esefeshi n'iyindi ni abantu bo mu matorero ariko bashishikajwe no kugira ngo bigishe mwumva hakibura uruhe rugendo kugira ngo namwe mwe mwafata iya mbere mu kwigisha abakristo banyu kwirinda hakoreshejwe agakingirizo agakingirizo ntabwo uba wirinze ubusambanyi kuko burya uba wasambanye niyo wakoresha agakingirizo twe muri bibiliya tukwita iki umusambanyi kuko mu bwonko bwawe burya harimo iki harimo ubusambanyi kandi icyo bibiri ikwiriye gukiza ikwiriye gukiza ibitekerezo byabo ikiza imibiri yabo igakiza ubugingo bwabo igakiza n'umwuka wabo ariko hari ahandi ndashobora kwibagirwa kuvuga hari igihe abantu bashobora kugakoresha hari abantu barwaye umwe abana n'ubwandu undi ntabana nabo abo ngabo iyo baje inama kandi bagasanga muganga akabagira inama uko babigenza aho ni kwa muganga natwe turafatanya murakoze cyane arakoze cyane mugenzi wacu ku kiganiro cyiza yagiranye na pasiteri uhagarariye amadini n'amatorero mu ntara y'amajyaruguru ese wowe uduteze amatwi uramutse ugiye nko mu rusengero mu kiliziya cyangwa mu musigiti ugasanga inyigisho y'umunsi iravuga ku gakingirizo wabyakira uti ushobora no kuduha igitekerezo cyawe haba kuri facebook instagram cyangwa twitter aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo ejo yufu eko bifatanye ushobora kandi no kuduha ubutumwa ukoresheje telefone ngendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani kabiri gatatu kabiri dukomeza kandi gushimira mwe mwese mwaduhema kuduha ibitekerezo byanyu tubabwira ko ari inyamibwa reka twigire rero muri wa mwanya mwiza wo kumva ikinamico mukunda muri benshi ariyo nyiramubande nimugire amahoro nitwa umukizano arite mu kinamico nyiramubande nitwa bijuru uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
ni mu mugire amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo by'umwihariko ikinamico nyiramubande njye nitwa hamida mukundene mbahaye ikaze muri aka kanya duherukana agakuru ngo yiteguye kuba se w'umwana minyoni yabyaranye na kiduhe papiyasi nawe nyuma yo kuryoherwa n'inzoga z'ubunuka mama yusufu kubera amabanga baziranyeho yumvaga kumutereta byashoboka reka ntangire mwiyumvire
kuri mbabazi wanjye nkunda cyane kandi mpora nifuriza amahoro y'imana uraho Mm. bose hano sinari kuvuga ngo mwiriwera ko duherukana kuvugana vuba reka nkusure Mm. amahoro y'imana abane nawe kubera ukuntu rwose imiryango yacu ikomeje kutunaniza ndashaka ko uzaza wapakiye ibyambarwa byawe nanjye namaze kwitegura no kubipanga tukazacika imiryango tukiyambukira kandi nzi neza ko aho tuzajya nta n'umwe uzahamenya ngo aze kudushaka ikindi kandi ni uko ibizadutunga nzakoresha iyo nari nateguye gukwa ndetse n'ay'ubukwe ubundi twibanire ubuziraherezo aho batazadutera hejuru mu kondwa uwawe abana bizu ihoya niyi
haba ngo gukika neza urwo rupapuro hano zana buri wese zana urwo rupapuro ntese uru nguru uru rupapuro urabona atari urwo na na- na- nateranijeho ibyo nzajya kurangura ejo arangura umva haba sindi umwana wo kubeshya ibyo usomaga byose nabyumvise urabona utarazwe n'uriya mukobwa ko gusa papa uriya mukobwa rwose ntiyanduze atakuroga gusa ndamukunda kandi nawe ndabizi arankunda ubu ngewe papa wawe nirirwa nitwe n'inyota utaryamanye amafaranga ngo wayagokwa no gukoresha ubukwe utampamo na bitanu ngo nigurire n'agacupa nkagutomera
mama yesu mama yesu vugira hino nkubwire ariko buriya ugira ngo impamvu nkunda kuza hano eh? si uko nkwemera ngewe eh? bwira hino mama yesu uya naje rwose ngaho ntumariro mbona uko nakira n'abandi batatu
oya wigenda bariya bose ni abasenzi yewe nanabishyurira bagasohoka ariko tugasigarana hano twebwe uranyumva nako nasoronga agasigara nkanamuperezanta edaye yego ndabyumva yego ariko kandi nyine nta n'impamvu z'uko twasohora abakiriya mu kabari bigaragara nabi rwose
oya papi ariko se nawe reka kumukabakaba dore ahantu hose bari kubibona
uratangiye nawe kunsha mu ijambo kandi yewe uyu mugore dufitanye amabanga akomeye urabyumva ikindi nacyo ngewe papiyasi ndamukunda kandi nifuza ko yazambera umugore w'umuziranenge ariko se koko niko papiya ntabwo yiyubashye kuko ukagira imana we urabona iri soko ryose hmm? waramenyesheje abantu nteza abantu gusa ibyo uvuga n'ejo uzabisubiramo nakomeje rwose ngiye papira kandi mama yesu nujyaga ngewe nzamena amabanga yose mfite nakureka nze nkwereke
mama iki gitoki kiraryoshye pe Eh, eh, mana yanjye ni ubwa mbere numvise uburyohe bungana gutya
ntabwo mbere koko pe reka jyewe burya nize ibijyanye no guteka nziko nagize mu gihe cy'ibyumweru bibiri hano muri ruhiza rero burya igihombo wita ibyoje nkateka nkarungura kandi nkamenya n'iby'indyo yuzuye
biraryoshye pe uzi ko usanga abantu barira ubwinshi ariko nta na vitamine ugasanga batetse nk'igitoki bakiriye gikanuye nta n'utuboga rwatsi bashyizeho mama ndakwemeye pe buriya uzi ko mu mahugurwa duteganya kuzakora yavuze ko ari wowe uzabatekera Mm. ni ukuri pe amahugurwa y'ubukise kandi umwana we
hari abana bo muri karabu bazaca hano babigusobanurire neza uko bizagenda Mm.
nta kibazo hanyuma se abantu ndakumva mama cyane numvanye so nibyo bike ko murashaka gutoroka wowe na mbabazi mukigendera Mm. nibyo mama papa ibyo yakubwiye ni ukuri none se mama ubu nzakomeza ndi muri uru kugeza ryari
ihangane nshaka uko nzabonana na mbabazi tuganire nzakubwira icyavuyemo ubundi rwose mama sinkubeshye nimutagira icyo mukora tuzigendera pe
Unka gahoro wa gakobwa we.
biteze ko urimo gutuka umwana shambege aka kantu karanyonka kagakura neza nkabyumvira mu bwonko
ariko nawe urabeshya ubwo se umwana ni gute yakonka ukabyumvira mu bwonko shambege byihorere nyine karakurura bikambabaza kubera ko gakurura cyane kandi nawe urabona ibere ryanjye ukuntu ari rito ntaririho
ariko uzi ko nari nzi ko umubyeyi yonyeje afite ibere ringana gutya atakonsa ngo abone amashereka ahubwo se ubwo arimo arimo nyine na menshi kuri uko ringana n'amashereka mfite ntibihwanye pe none se mbege gakuru muheruka kuganira wapi iyo tuganiye arambwira ngo mba ndi kumwinjirira bya tasi ubwo nanjye naramuretse pe kubera iki se umbajije gutyo minyo sha ni birebire nzakubwira ahubwo mfasha bebe gato njye kwiherera
yo yo bebe yo uri keza eh eh eh eh. icecekere babaraje minyo minyo wowe ufata ibyawe mbabare ubanguke dore kanani harimo no kuri minyo minyone
nyiramubande we mukagatsimbanye ka ntengo ati irwejuru na ruhiza burya ninjye mutetsi wa mbere ariko se ko umuhungu we habana atangiye gusaba mbabazi kujya aho bazabana ubuziraherezo inkuru y'urukundo rw'abana izarangirira iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel naho mizero crispe niwe wafashe amajwi aranayatunganya reka tubararike kutazacika ikinamico nyiramubande y'ubutaha mugire amahoro njye na rihamida mukundene
reka noneho tugere muri ka kanya keza ko gusomerwa ubutumwa abakunzi bacu baba baratwandikiye ku kiganiro cy'ubushizi bakunzi b'ikiganiro ejo nk'uko bagenzi banjye bamaze kubibabwira tugeze muri ka kanya tubanyura mu butumwa muba mwaratugejejeho ntarabuva umuzingo nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa mwatugejejeho ku kiganiro cyavuga ku bana baba barashakanywe n'umwe mu babyeyi bamubyaye mu wundi muryango aho twibazaga ati se mubona biterwa n'iki ko abana bashakanywe mu yindi miryango badafatwa nk'abandi bo mu muryango baba bagiyemo mu gutangira reka ubutumwa tububimbire kuri ndize Ernest uherereye mu karere ka Muhanga yavuze ko umwana we arazanywe mu rundi rugo akenshi yari umugabo wamuzanye umugore amutoteza bivuye ko abatekereza ko nyina w'uwo mwana isa n'isaha yamusimbura shama ruherereye rurindo yavuze ko ababyeyi bafata n'aba bana bitwaje ko batababyaye bakwiriye guhanwa kuko umwana wese akeneye urukundo rw'ababyeyi dukomereze kuri emmanuel wenda abona ubutumwa bwe bwaragarutse ku kiganiro cyavuga ko umuntu yasoza kaminuza agakora ibyo atize aho yagize ati biragoye kwisanisha mu kazi udafite ubumenyi kuko usangamo ababifitiye ubumenyi n'ubushobozi ati urugero umuntu yize indimi ari gukora akazi ko mu rugo akamazemo imyaka ibiri agakora kuba umuntu yakora ibyo yize biracyasa nk'ibigoranye naho umunyankiko vianney uri i karambi yagize ati abana babirenganiramo kandi buriya mu kinyarwanda baca umugani ugira uti bucya bwitwa ejo uri umubyeyi uhohotera umwana ngo ni uko atamwibyariye yakwibaza noneho hari abo bibayeho uko byaba bimeze reka ubutumwa bwa none tubusoreze ku butumwa bw'umutesi alice uri mu ntara y'Iburasirazuba yagize ati abana bavutse bakabarirwa n'aho umwe mu babyeyi be yashatse akenshi hakunda kuba amakimbirane bitewe n'uko hari igihe umugore yumva yakwita ku bana yabyaranye n'umugabo ugasanga wa mwana aramusiganira ngo nawe ntiyitabweho n'uwamubyaye sinasoza n'ababwiye ko umuntu uzaba yaruhirije ubutumwa bwinshi ibihembo bishimishije mutega
ni aha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi nshimira mwe mwese mwabanye natwe aho twaganiraga ku ruhare rw'amadini mu kwigisha ikoreshwa ry'agakingirizo ese wowe uduteze amatwi uramutse ugiye gusenga ugasanga inyigisho y'uwo munsi iravuga ku mikoreshereze y'agakingirizo wabyakira ute igitekerezo cyawe ni nyamibwa wifuza kukiduha dusanga kuri facebook instagram cyangwa twitter wandika ijambo ejo yofu eko cyangwa se ukatwohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani magana abiri mirongo itatu na kabiri reka ikiganiro cya none tugihinira aha mbibutsa ko roger nigena ari we uhagarara iki kiganiro naho bizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma njye mwumvaga kuri mikoro ndi nicole gira neza mfatanyije na mugenzi wanjye jean aime muhawe nayo ikiganiro ejo naho utaha
abakomeje kutwumva mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha